muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu naho mu burundi muradukurikira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru mu burundi abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko ntibararekurwa impamvu yaba ari iyihe inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza ndetse hakazotangwa n'inyigisho ingene abakuru b'imitumba abajejwe imitumba aba musitanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo minisitiri w'ubutabera w'u Burundi janine nibizi yabivuze mu kiganiro n'abanyamakuru mu rwanda urubanza rwa inyasi nkaka na colonel jean pierre nsekanabo bahoze ari abayobozi bo mu mutwe wa fdlr rwasubitswe urukiko rufite akandi kazi kenshi hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden aratangaza ingamba nshya zo guca intwaro zishobora kwica imbaga mu gihugu abasirikare bakoze kudeta muri myanmar birukanye ambasaderi uhagarariye igihugu cyabo mu bwongereza kubera ko ashyigikiye uwo bakuye ku butegetsi aung san suu kyi ikaze muri aya makuru turayinjiramo ku buryo burambuye mu kanya gato cyane muri kumwe na thomas kamirindi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri tanzania abanyamakuru batunguwe n'uko leta imaze gutangaza ko izafungura ibitangazamakuru bikorera kuri interineti gusa nyamara umukuru w'igihugu umutegarugori samiya saluhu hassan yari yasabye ko ibinyamakuru byose byahagaritswe n'ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida john magufuli bigomba gukomorerwa mugenzi wacu diane ninahazwe aratubwira ibindi mu ntango zino ndwi niho perezida mushasha wa tanzania madamu samia hassan yavuga ko ibimenyeshamakuru vyugawe ku ntwaro ya perezida john paul magufuli bitegerezwa kugurugwa muco bamwe bariko bita indimi zibiri muri leta imwe abandi bagafata nk'ukwihindukiza jackson musigwe avugira leta nshasha y'ico gihugu yavuze ko ino ngingo yega imboneshakure zikorera kuri interinete gusa televizion en ligne urunani ruhurikiyemwo abahagarariye ibisata bitandukanye vyo kumenyesha amakuru muri tanzania rwabwiye ijwi rya amerika ko ibi vyerekana ko umushikiranganji wo kumenyesha amakuru agambararira umukuru w'igihugu umunyamabanga mukuru w'urwo runani neville mina mu majambo yiwe yagize ati mu itangazo uwuvugira leta yahaye amenyesha amakuru mu ntango zino ndwi yaratomoye ko perezida yari yasavye ko hugurugwa ibimenyesha amakuru vyose atana kimwe kivuyemwo kuba rero yivuguruje vyerekana ko abamuhinduje ari abari mu bushikiranganji bwo guhanahana amakuru kuva ku ntwaro ya magufuri abo nabo bugaye ivyo bimenyesha amakuru umwe mu bigisha ku ishure ryo kumenyesha amakuru riri dar es salaam nawe avugana n'ijwi rya amerika yavuze ko adatahura ingene umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru atanga itegeko uri munsi yiwe akaza kurivuguruza yitwangwa ariko atanga umuco ku rundi ruhande umushikiranganji wo kumenyesha amakuru innocent bashungwa yasiguye ko imiryango y'ibiro vyiwe yuguruye ku bimenyesha amakuru bicugaye vyifuza kugurura uyo yashimangiye ariko ko vyugawe hisunze amategeko gutyo ukugurwa kwavyo bikabwirizwa guherekezwa n'ishirwa mu ngiro y'ivyo bisabwa gukora abaharanira agateka ka zina muntu muri ico gihugu nabo bibutsa ko atabwisanzure bw'igice bubaho kuri ubwo bagasanga ubwisanzure bwo kumenyesha amakuru bwohabwa bose atakuvangura mu bimenyeshamakuru bitanu vyugawe kimwe citwa kwanza tv cegukira uwitwa maria sarungi atavuga rumwe n'ubutegetsi nico conyene kimaze gutezurirwa hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida joe biden ari kumwe na minisitiri w'ubutabera ari nawe mushinjacyaha mukuru merrick garland araza gutangaza ingamba nshya zo guca intwaro zishobora kwica abantu benshi mu gihugu mugenzi wacu tim ishimwe arabitubwira neza muri iki gikorwa abategetsi bombi baragaruka ku itegeko ryashyizweho n'ishami ry'ubutabera rigenga imikoreshereze y'imbunda aho rivuga ko hari imbunda zigomba guhagarikwa gukoreshwa cyane cyane izidafite nimero ziziranga ku buryo bigora cyane abashinzwe umutekano kumenya igihe zakoreshejwe mu gukora ibyaha minisiteri y'ubutabera irateganya kandi gushyiraho icyitegererezo cy'amategeko nshingirwaho aha abaturage n'abashinzwe umutekano ubushobozi bwo gutanga ikirego mu rukiko gikumira mu buryo bw'agateganyo kudatunga imbunda umuntu wese waba ukekwa ko ashobora kwigirira nabi cyangwa se undi wese iri tegeko kandi rigamije no guha za leta ubwazo uburenganzira bwo gushyiraho amategeko agenga ibyo gutunga imbunda mu gushimangira izi ngamba nshya kandi haraza gushyirwaho gahunda yo kujya hakorwa raporo y'umwaka ireba icuruzwa ry'intwaro hamwe n'ibikorwa byo kugoboka abahohotewe iyi gahunda yo kwihutisha ishyirwa mu bikorwa by'izi ngamba ije nyuma y'ubwicanyi buherutse guhitana abantu icumi muri leta ya Colorado aho bari mu iduka ricuruza ibiribwa n'abandi umunani biciwe mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia ibitero nk'ibi birasaba ko habaho ibiganiro mpaka ku kibazo cyo kugenzura imbunda muri amerika
radiyo ijwi rya amerika ambasaderi wa myanmar mu bwongereza yirukanwe n'abakoze kudeta uyu munsi ariko yagiye ku kazi bisanzwe asanga umwungirije yafunze amufungirana inyuma ahera rero inyuma y'inyubakwa kubera ko ari ku ruhande rwa madamu aung san suu kyi wavanywe ku butegetsi n'igisirikari ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri gushize ibindi kuri iyi nkuru diane ninahazwa ugarutse ambasaderi Kiar Zalmin yabwiye amenyeshamakuru ko icegera ciwe camwugaranye kimubuza kwinjira ku mategeko yatanzwe n'abasirikare batembagaje ubutegetsi mu itangazo yasomeye imbere y'ubuserukizi bwa Myanmar i Londres mu Bwongereza uwo mutegetsi yavuze ko bamwe mu bakozi biwe barimwo abadiplomate bariko baraterwa ubwoba ko bashobora guhanwa mu gihe batokwemera kuyoboka leta ya gisirikare iri kwitegeka Myanmar muri kino gihe umushikiranganji ajeje imigenderanire y'ubwongereza n'ayandi makungu mu butumwa yacije ku rubuga rwe rwa twitter yateye ivyatsi ico yise igikorwa kigayitse c'abasirikare bahiritse ubutegetsi bwa myanmar yongera ashimagiza ubutwari bwa ambasador kiao zalmin ibi bije bikurikira iyicwa ry'abasivile cumi n'umwe bari mu myiyerekano yo ku munsi wa mbere iyo myiyerekano y'abadashigikiye abasirikare batembagaje ubutegetsi ibandanya mu mihinga itandukanye yakomerekeyemo abasivile cumi barashwe n'abasirikare abatari bake nabo batabwa muri yombi nk'uko serivisi y'ijwi rya amerika muri myanmar ibitangaza kuva imyiyerekano y'abanyagihugu bipfuza ko madamu aung san suu kyi asubiza ubutegetsi itangura mu kwezi kwa kabiri amashirahamwe yigenga yemeza ko abasivile bababa amajana atandatu aribo bamaze kuyicirwamwo muri aba harimwo abana barenga cumi abatewe muri yompi muri rusangi bagera ku bihumbi amajana atanu
noneho tujye muri repubulika ya demokarasi ya kongo abapolisi barashe amasasu y'intambara ku baturage bari mu myigaragambyo yo kwerekana ko badashaka abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro mu karere ka beni mu ntara ya kivu ya ruguru timu ishimwe nawe aragarutse urubyiruko rubarirwa mu magana rwo mu burasirazuba bwa kongo ruri mu myigaragambyo kuva ku wa mbere ruramagana ingabo z'umuryango w'abibumbye za monusco ziri mu butumwa bw'amahoro ruvuga ko zananiwe guhagarika ubwicanyi bw'abasivile bicwa n'imitwe yitwaje intwaro kugeza ubu ikigo gikurikirana iby'umutekano kivuga ko abantu magana atatu na mirongo itatu aribo bamaze kwicwa kuva uyu mwaka watangira burugumesitiri wa beni buhindo bakwanamaha modeste yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko urubyiruko rwafunze imihanda hafi ya yose yo muri ako karere rusaba ko ingabo za monusco zava muri beni bwana buhindo yavuze kandi ko amasasu yumvikanye uyu munsi ari ay'abapolisi barashe mu gihe bafunguraga imihanda umuvugizi wa polisi yavuze ko ibyo byakozwe mu rwego rwo gusubiza ibintu mu buryo kugeza ubu umuntu umwe niwe wakomerekeye muri iyi myigaragambyo umwe mu rubyiruko rugize itsinda riharanira impinduka muri beni clovis mutova yavuze ko basaba ibintu bibiri birimo ko monusco igenda ikava muri ako gace asaba kandi leta ko yakora inshingano zayo ikagarura amahoro noneho tujye muri bena aho naho abasirikare barashe amasasu y'intambara ku baturage bari mu myigaragambyo bamagana uburyo amatora y'umukuru w'igihugu ateganijwe ku cyumweru yateguwe umuntu umwe yishwe abandi batandatu bakomeretse fideli niyongabo arabitubwira neza ivyo bibaye iminsi itatu imbere y'uko perezida patrice talon asubira kwitoza mu mabanga yo kuyobora igihugu izo nteko mu ntango zarashe imyuka ibabaza mu maso mu nyuma hahava humvikana inkoho imyiyerekano yadutse mu bice bigwiriyemwo abatavuga rumwe na leta imbere y'amatora azoba ku munsi w'imana umuyobozi w'ibitaro vyo mu gisagara ca save jose gojo avuga ko vyakiriye umuntu umwe yapfuye n'abandi batandatu bakomerekejwe n'isoro amenyesha ko abakomeretse bose bazanywe muri ivyo bitaro abatavuga rumwe na leta bavuga ko yateguwe ku buryo azotsindwa na perezida talon ubu afise imyaka mirongo itandatu n'ibiri bavuga ko bakumiwe ku bijanye n'ayo matora mu gutotezwa na leta benin kiri hagati ya togo na nigeria mu kigobe ca guine cigeze guhayagizwa nk'igihugu kirangwa na demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi mu ntara irimwo kenshi umutekano muke yamara abanebagura leta bavuga ko ico gihugu caranzwe n'agahotoro inyuma y'uko perezida talon atowe ubwa mbere kuyobora igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu azohiganwa n'abanyapolitike babiri batazwi cyane mu matora yo ku munsi w'imana benshi mu banyapolitike bakomeye bari mu buhungiro canke barankiwe guhiganwa
murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari tuyahereye mu burundi minisitiri w'ubutabera janine nibizi uyu munsi yagiranye ikiganiro n'abanyamakuru yagarutse ku kibazo cy'abanyururu bamaze igihe barahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu ariko ntibarekurwa mugenzi wacu eloge wirika neza ukorera mu biro by'ijwi ry'amerika i nairobi muri kenya yakurikiranye iki kiganiro mu biganiro bihamenyesha amakuru ku bijyanye n'imikorere y'igisata cy'ubutungane cyarangiye mu kajoro ko kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru wa politiki gitega umushikiranganji w'ubutungane yasiguye igituma ingingo ya perezida iha ikigongo abanyororo itaraja mu ngiro kandi amategeko avuga ko ibwirizwa gukurikizwa igisinywa janine nibizi amenyesha ko turetse inyigisho bariko barahabwa hari n'izigenewe abazobakira mu mitumba n'amakomine twababwiye yuko inyigisho ziriko ziratunganywa kandi zizoba inyigisho ziriko ziratangwa zimeze neza ndetse hakazotangwa n'inyigisho inyigisho ingene abakuru b'imitumba abajejwe imitumba aba musitanteri bofasha kugira ngo aba bantu bashobore gusubira kwinjira mu ngo zabo batekanye bakabakira nk'abo bahorana bakabakira nk'abavukanyi imbere y'uko bataha imbere y'uko basubira iwabo ihumure ni iryo nyine ry'uko by'ukuri bazoba bigishijwe bihagije kandi n'iyo bazoba bari bazoguma bariko barakurikiranwa ntabariza rimwe mu mashyirahamwe aharanira agateka k'abafungwa mu ndwi heza ryasabye ko abafite imyenda mu bahariwe na perezida botaha bakariha buhoro buhoro jean marie nshimirimana mukuru waryo ubusanzwe aya manda amande by'ukuri ni amande ateye ubwoba ni hadabu naho biba ibihumbi mirongo itanu utabitanze ugaheza wa munyororo ugumamo rero ibitigiri turabona neza ko dufise amakenga ko hariho abantu benshi bogumayo hamwe hatofatwa izindi ngingo twe ntidutegeka ariko turavuga nk'abarundi bakunda igihugu cyacu kandi dukunda bene wacu tuvuga tuti ntihafatwa izindi ngingo by'ukuri nyimba umuntu afitiye ideni umuntu cyangwa baciye amande azoha umuntu babahuze nyimba byobera muri parike bagira amasezerano kugira uwo muntu atahe kuko hari ariko ari mu ibohero ntaca ariko arahungukira ibi umupfasoni n'ibizi yasanga ata mpari bikwiye gutera wa muntu wa mufungwa turamurekuye niyitahire y'amafaranga atayarishe none wabaye umubyeyi wande waretse nde iyaba ari ngira ngo nka leta nyene muvyeyi ari nka nkarya mande ngira ngo yinjira mu gihugu hariho abasaba ikigongwe umukuru w'igihugu bakamubwira bati burya turamerewe nabi bimeze uku hariho abandikira umushikiranganji w'ubutungane bigaheza bikigwa bikarabwa neza hari bavuga bati turi na ba ntaho nikora bikigwa bikarabwa neza ati twumbure none uyu avuga ko ari ntaho nikora none ayo mafaranga azoheza akava hehe kigaheza kikigwa ingene ayo mafaranga azorihwa n'uzoyariha mugabo ntitwoca tuvuga ngo muri rusangi ngo umuntu yakiriwe kuriha amafaranga ubundi yategerezwa kumuriha nk'indishi y'akababaro y'ibyo yamukoreye muti uwo muntu naca ataha n'ubundi niwamurungika haba ingwano haba umwiheburo wa wa muntu yategerezwa kuronka iyo ndishi nicyo gituma leta ari umubyeyi leta itegerezwa kuraba abantu bose ku rugero rungana nta wanjya wangura kugeza ubu ariko hamwe mu mashyirahamwe yahaniye agateka kazina muntu babona muri note baje kurekura abanyororo urugeri rwo kungumiza mu munyororo abafungiwe ivyumviro vya politike nk'uko Jean Claude Ntiburumusi yajejwe amategeko muri akate Burundi yavyiganije ijya Amerika mu minsi ishize tugaca dusanga abanyororo bose bafashwe mu gihe c'imyerekano mu bibiri na cumi na gatanu eka mbere n'abagiye barafatwa inyuma yaho bahogwa ko bari mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ko bagiye myiyerekano canke bakaja barafatwa kubera ko bariko barerekana amabi ariko arakogwa benshi usanga baja baragirizwa yuko bariko barahungabanya umutekano w'igihugu ko bari mu migwi igwana bashigikiye imigwi igwana ugaca usanga biri muri vya vyaha ubutegetsi buvuga yuko uwagirizwa ico caha iyi ngingo itamuraba ca bituma ataciza gufasha mu vyerekeranye n'imibano myiza hagati y'abanyepolitike no kugarukana amahoro mu gihugu cacu mu mabohero cumi na rimwe yagize uburundi habarizwa abanyororo barenga ibihumbi cumi na bibiri n'amajana indwi mu gihe afise ububasha bwo kwakira abatarenga ibihumbi bine n'ijana na mirongo icenda na bane mu ntango z'ukwezi kwa gatatu gushize umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yasinye itegeko riha ikigongwe imbohe ibihumbi bitanu n'amajana abiri na mirongo itanu na batanu ariko nta n'umwe yarasohoka ibohero eroje urikaneza ijwi rya amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi perezida evariste ndayishimiye yafunguye inama ya gatanu nkuru y'urubyiruko yo ku rwego rw'igihugu igitega umurwa mukuru wa politiki yabasabye kwanga gukoreshwa nabi mu bya politiki umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru uri i kigali mu rwanda araduha inkuru irambuye inama rukokoma y'urwaruka yabereye igitega ku mugwa mukuru wa politike yitabwe n'abaserukira abandi mu rwaruka rukiri mu mashuri urwarangije amashuri abaturuka mu mashirahamwe yigenga abaturuka mu migambwe n'abandi intumbero y'iyo nama nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye no gukangurira urwaruka kwirinda indiyane za politike nyabuna biteho iterambere twebwe mu burundi tumenye yuko icyari cyaratunyoshe ari injyane twagiye turacamo n'ayahandi uburundi burafise ibikwiye byose bya ngombwa kugira ngo kibe igihugu gitera imbere none rero ko twavuye muri izo njyane tuje rero ku rugamba rumwe urugamba kurwanya ubukene kandi nta nkeka tuzomutsinda twese tugize urunani ahari ubukene harangwa n'inzigo harangwa n'ishari niho urwanko rubarizwa hama imijyano kuko abasangiye ubusa bama bitana ibisambo uko rero dusangiye umwasi icyo kibazo ntikiduhuze tuje hamwe umwe wese azana intererano yiwe gutyo twivune uwo mwasi kandi tumutsinde kugira urwo rwaruka rushike ku iterambere rirama abategetsi batandukanye bitavye inama barimwo umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere umunyamabanga mukuru w'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD abashingamateka n'abashikiranganji batandukanye basabye urwo rwaruka kwirinda ibiyayuramutwe kwirinda kwicara bata umwanya wo gukora no kwirinda ubuhumbu n'ibindi mu gihe benshi muri urwo rwaruka buca rusubira gutangura igice ca gatatu c'amashure perezida ndayishimiye yategetse ko bose bogenda bipimishije ikiza c'umugera wa korona kugira ngo ku munsi wa mbere baze baje ku mashure bose bazi yuko bameze neza mu magara yabo batagiye kwanduza abandi kandi ndabasavye rwaruka banyeshure mwese mubifate nka nkama ntihagire umunyeshuri n'umwe azoja ku ishure atipimishije kuko azoba agiye kwanduza abandi umushikiranganji w'amagara y'abantu nawe tade ndikumana yaciye amenyesha ko isekeza ryo gupima abanyeshuri bose rizotangura ku munsi wa gatanu w'iyindwi birasabwe rero yuko abanyeshuri bose uko bagera ku bihumbi mirongo itatu basanzwe biga mu mashuri yisumbuye y'indaro igihugu cyose boza kwipimisha ku buntu umugera wa korona virusi gushika ku munsi wa mungu ni ukuvuga iminsi itatu ni uko kugira ngo bakigwe mu ndaro tuba twabahaye agapapuro kerekana yuko ata mugera wa korona virusi bafise kandi turasaba yuko n'abavyeyi basanzwe bigisha muri ayo mashure y'indaro nabo nyene kwipimisha birabaraba umuvugizi w'umukuru w'igihugu Everine Butoyi yavuze ko umukuru w'igihugu yaboneyeho akaryo ko kwigisha urwo rwaruka gukunda igihugu guhindura ingendo kwangira abo bakoresha mu mpare za politike n'ibindi urwaruka mu gihugu cyose ruhamagarirwa gukorera mu mashyirahamwe n'amakoperative kugira ngo bagwize umwimbu urwaruka rurashima rugasaba ko bwo koroherezwa kuronka ingurane ntonto zidasaba inyungu nyinshi aha perezida ndayishimiye yabibukije ko bakwiye gukora imigambi yo kwiteza imbere maze bagasaba ingurane muri banki y'urwaruka iheruka gushyirwaho na leta inama nk'iyi igize gatanu mu kiringo c'imyaka ibiri gusa kare hahora hatumirwa abari mu mashirahamwe yigenga n'abari mu migambwe gusa Pierre Claver nkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominote la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominotere de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye mu rwanda aho urukiko rukuru rwasubitse urubanza rw'abahoze ari abayobozi babiri bo mu mutwe wa fdlr inyasi nkaka na colonel jean pierre nsekanabo baregwa ibyaha by'iterabwoba rwatangaje ko inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi erika bagira ubusa yaduteguriye inkuru irambuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nibwo byari byitezwe ko hatangwa imyanzuro ya nyuma mu rubanza ruregwamo bwana inyasi nkaka bakunze kwita raforuje fisi bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa fdlr na mugenzi we koroneli jean pierre nseka nabo bakunze kwita bega kamara wari ukuriye ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe ibihabanye n'iby'ijwi rya amerika ryageze ku cyumba cy'urukiko mu gitondo inyanza mu majyepfo y'u rwanda risanga kirafunze ubwanditsi bw'urukiko bwavuze ko ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu aribwo hafashwe umwanzuro wo gusubika uru rubanza kubera inteko iburanisha uru rubanza yahuye n'akazi kenshi biba ngombwa kwigiza inyuma iburanisha iyo nteko iburanisha uru rubanza ikuriwe n'umucamanza bwana antoine muhima ni nayo iburanisha izindi manza zikomeye ziri mu ruregwamo bwana paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri ku byaha byiganjemo iby'iterabwoba ni nayo kandi iburanisha urubanza rw'umunyamakuru focus ndayizera naho bareganwa cumi na batatu ibyaha by'iterabwoba ndetse n'urubanza rwa bwana jean Jean-Baptiste Mugimba uregwa ibyaha bya jenoside woherejwe n'igihugu cy'ubuholandi kuburanira mu rwanda kuva mu mwaka ushize ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdr udacana uwakana ubutegetsi buriho mu rwanda baregwa ibyaha bitandatu birimo ibyaha byo kure mu mutwe w'abagizi ba nabi kuba mu ishyirahamwe rikora iterabwoba gukora iterabwoba mu nyungu za politiki n'ibindi bombi inyasi nkaka bakunze kwita raforuje fisi bazeye wahoze avugira umutwe wa fdrr na mugenzi we koroneli jean pierre seka nabo bakunze kwita bega kamara bemera ibyaha bine muri bitandatu baregwa bemera ko bari mu mutwe wa fdrr ariko bagahakana ko binjiye muri uwo mutwe bawusangaho batagize uruhare urwo ari rwo rwose mu kuwurema bahakana ibikorwa byo kugaba ibitero mu bihe bitandukanye mu bice by'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u rwanda uwo mutwe wagiye ugaba ugahitana bamwe bavuga ko nta bubasha bagiraga mu gufata ibyemezo ko byafatwaga n'abari babakuriye muri uwo mutwe abaregwa bombi kandi mu myiregurire iheruka bahuriza ku gusaba imbabazi umuryango nyarwanda muri rusange bagasaba ubutegetsi kubacira inkoni zamba abaregwa bavuga ko bafashije mu bikorwa byo gutanga amakuru ku gihugu bityo ko igihe bababarirwa basubizwa mu buzima busanzwe nk'abandi bagiye bava muri uwo mutwe bagasubira mu buzima busanzwe bamwe muri bo bakanabashinga imirimo ikomeye mu gihugu mu gihe ijwi ry'amerika ryateguraga iyi nkuru ntitwari twakamenya itariki uru rubanza ruzimurirwaho gusa ubwanditsi bw'urukiko bwateganyaga ko bishoboka ko iburanisha ritaha ryakwimurirwa mu kwezi gutaha kwa gatandatu aba bagabo bombi bahoze ari abayobozi mu mutwe wa fdr batawe muri yombi mu mpera z'ukwezi kwa cumi n'abiri umwaka ushize ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku mupaka wa bunagana uhuza igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo na uganda nyuma yo koherezwa mu rwanda n'igihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubushinjacyaha bubarega ko bafashwe bavuye mu gihugu cya uganda mu nama bwemeza ko zari zigamije ubugambanyi no kugirana ubutegetsi buriho mu rwanda eh bagira ubusa ijwi ry'amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda eric urakoze iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ejo bundi kuwa gatatu ubufaransa bwatangaje ko bugiye gushyira ku mugaragaro inyandiko z'amabanga amwe n'amwe ku ruhare rwabwo mu rwanda mu rwego rwo kugaragaza ukuri kw'amateka kuri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane abayirokotse barabishima ariko bakavuga ko ubufaransa bukwiye gusaba imbabazi mugenzi wacu temistokle mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru ibikorwa byo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri na karindwi jenoside aho abarenga ibihumbi magana inani biganjemo abatutsi bishwe mu buryo bwa kinyamaswa hagati y'ukwezi kwa kane n'ukwa karindwi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane byakozwe mu bufaransa nk'ikimenyetso cyo kwamagana ihakana rya jenoside ibyo bibaye nyuma y'iminsi mike perezida emmanuel macron ashyikirijwe raporo yakozwe n'abahanga mu by'amateka ku nshuro ya mbere iyo yanzuye ko hari uruhare runini ubutegetsi bw'i paris bwagize muri ayo mahano itangazwa ry'icyo gikorwa cyo gufungura ubushyinguro bw'inyandiko binyuze mu iteka rya guverinoma cyane cyane inyandiko za perezida francois mitterrand wo mu ishyaka rya gisosiyalisiti wari ku butegetsi ubwo jenoside yabaga ku ruhande rw'ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu baba mu bufaransa ibuka france ryakiriwe nk'ikintu cyiza nyuma y'imyaka irenga makumyabiri imibanire itameze neza hagati ya paris na kigali iyo yazambyaga ahanini n'ikibazo cy'uruhare rw'ubufaransa mu kwibuka kuri iyi nshuro hari umwuka mwiza ambasaderi w'u rwanda mu bufaransa francois xavier ngarambe yashimye intambwe y'ingenzi igizwe na raporo y'abanyamateka ba komisiyo de claire ndetse ashima n'umuhate w'ubufaransa mu kuburanisha abakoze jenoside bari ku butaka bwabwo abahagarariye leta y'ubufaransa nabo bitabiriye imihango yo kwibuka ibintu byakiriwe nk'ikimenyetso cy'ubwubahane ku ruhande rw'umuyobozi wa ibuka minisitiri w'ububanyi n'amahanga jean yves le drian yitabiriye umuhango wo gushyira indabo ku rwibutso mu gitondo ifungurwa ry'ubushyinguro bw'inyandiko ku bikorwa by'ubufaransa mu rwanda ryari ritegerejwe kuva mu myaka myinshi ishize kandi bigaragara nk'intambwe y'inyongera muri politiki yo kwibuka ya perezida emmanuel macron nyuma y'aho ashyikirijwe raporo de claire kuva ubu ubushyinguro bw'inyandiko z'uwahoze ari perezida francois mitterrand izuwari minisitiri we w'intebe edouard baradure cyo kimwe n'izindi nyandiko zirafunguye kuri buri wese nk'uko iteka ryasohotse mu igazeti ya leta kuri uyu wa gatatu ribivuga nyinshi muri izo nyandiko nk'ubutumwa bwa telegaramu za diporomasi inyandiko z'ibanga biri muri raporo de claire yashyikirijwe perezida emmanuel macron ku itariki ya makumyabiri n'esheshatu y'ukwezi kwa gatatu iyo nyandiko y'amapaji igihumbi na magana abiri yitsa cyane ku ruhare rwa perezida francois mitterrand n'urw'abategetsi bakuru mu ngabo bagiye birengagiza imiburo bahabwaga ko hashobora kuba jenoside zose hamwe ni inyandiko zibarirwa mu bihumbi zigiye gufungurirwa rubanda ndetse by'umwihariko izerekeranye na bwana mitterrand zo zari zimaze imyaka igera muri mirongo zifunze umwe mu bantu bakurikiriye iki kibazo hafi yabwiye ijwi rya amerika ko hagiye gukurikiraho ifungurwa ry'ubundi bushyinguro bw'inyandiko bikazakorwa mu mpeshyi izo ziganjemo iz'igisirikare zari zarashyizwe ahagaragara ariko zitari bwakoreshwe
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu banywanye aya makuru ntaho ahumurije dushimire abayatugejeho bose maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi rya amerika murakarama